kumva radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma amakuru yacu turayahera ku yo hirya no hino ku isi tujye mu karere k'ibiyaga bigari nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru amakuru tuyahere ko havugwa hirya no hino ku isi ikigega mpuzamahanga cy'imari fmi cyatangaje ko kizaha u rwanda inkunga ya miliyoni ijana na mirongo inani n'imwe n'ibihumbi magana arindwi by'amadolari y'amerika nyuma y'uko inama y'abayobozi bacyo bashoje ubugenzuzi ku mikorere y'inzego ziterwa inkunga muri iki gihugu itangazo ryasohowe ku wa gatanu n'inama nshingwabikorwa y'ikigega mpuzamahanga cy'imari ryavuze ko hari ku nshuro ya kane kigenzura politiki y'igihugu n'imikorere y'inzego n'uburyo igihugu gishyigikira ibikorwa birambye ari nabyo bishingirwaho fmi igenera inkunga ibihugu ikigega mpuzamahanga cy'imari cyashimangiye ko urugero rw'iterambere ry'ubukungu bw'u rwanda ruteganyije kugera ku munani n'ibice bitatu ku ijana uyu mwaka na karindwi ku ijana umwaka utaha umwaka ushize bwari ku munani n'ibice bibiri ku ijana fmi ivuga ko u rwanda rwagaragaje umuhate mu kuzahura ubukungu hatezwa imbere inzego z'ingenzi no kongera umusaruro ukomoka ku buhinzi ivuga ko agaciro k'ifaranga ry'u rwanda kagumye mu rugero rwari ruteganijwe na banki nkuru y'igihugu bityo bikaba bigaragaza ko igihugu gifite ingamba zifatika zo kuzahura ubukungu gusa ikigega mpuzamahanga cy'imari cyongeraho ko ubukungu bw'u rwanda bugihanganye n'ibibazo bitoroshye birimo igitutu gituruka ku bipimo by'ivunjisha ubukungu bw'u rwanda bushingiye hanini ku buhinzi ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ubukerarugendo n'inganda
washington ijwi ry'amerika abadiplomate bo muri leta zunze ubumwe za amerika turukiya ibihugu by'uburayi n'iby'abarabu bahuriye muri yorodani kuri wa gatandatu mu biganiro kuri siriya ni mu gihe ibihugu byo mu karere iherereyemo n'iby'amahanga birimo guharanira kuzagira ijambo ku butegetsi bushya bw'uzasimbura bashar al assad ubutegetsi bwa perezida joe biden wa amerika ubu ugana ku musozo wa manda ye bwatangiye ibiganiro n'ubuyobozi bw'imitwe y'ingabo zafashe ubutegetsi harimo uwa hayat tahir al sham wagabye igitero simusiga cyafashe umurwa mukuru damasiko ku cyumweru gishize biden yohereje minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa amerika anthony blinken muri iki cyumweru ngo ashakishe uburyo bwo kumvikanisha amahame ya amerika yifuza ko yashingirwaho mu gushyiraho ubutegetsi bushya muri iki gihugu harimo kubaha abanyamuke hagati aho turukiya umuturage wa siriya mu majyaruguru imaze imyaka ishyigikiye ingabo zarwanyaga ubutegetsi bwariho bwa bashar al assad ubu itegereje kuzagira uruhare n'ijambo mu ishyirwaho ry'ubutegetsi bushya minisitiri w'intebe wa turukiya hakan fidan yavuze ko ambasade y'igihugu cye muri siriya ifungura imiryango kuri uyu wa gatandatu blinken intumwa idasanzwe y'umuryango w'abibumbye muri siriya gil pederson ushinzwe ububanyi n'amahanga mu bumwe bw'uburayi kaje kalas bahuye n'abaminisitiri bo muri yorodani arabiya sawudite iraki libani misiri emira ziyunze z'abarabu bahrain na katari bahuye muri yorodani ku meza imwe mu nzu yagenewe gucumbikira abashyitsi nta wari uhagarariye siriya wari muri ibyo biganiro urukiko rwo muri iran rwakatiye imyaka icumi y'igifungo riza valezade umunyamakuru w'umunya iran ufite ubwenegihugu bwa amerika bwamuhamije ibyaha byo gukorana n'ubutegetsi burebana y'ingwe na Iran Reza Valizadeh yahoze akorera radiyo Farda imwe mu zitambutsa ibiganiro bya radiyo yigenga y'Uburayi cyangwa Radio Liberty iyo radiyo iterwa inkunga n'ikigo cya leta ya Amerika gishinzwe itangazamakuru mpuzamahanga ari naho ijwi rya Amerika ibarizwa umwunganizi we mu mategeko yabwiye ibiro ntaramakuru by'abanyamerika associated press ko urukiko rw'ibanze rwo muri teheran rwahanishije uwo yunganira iki gihano nyuma yo kumuhamya icyaha cyo gukorana n'ubutegetsi bwa amerika barebana y'ingwe mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mugihe no kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu viwe akadomo komu mukurikire aya makuru ibitekerezo byanyu mubiduhe kuri facebook instagram youtube na x kuri radiyo yacu viwe mu kanya ni amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika perezida paul kagame w'u rwanda na felix tshisekedi wa repubulika ya demokarasi ya kongo kuri iki cyumweru bitezwe guhurira i rwanda muri angola ni mu nama iza kuyoborwa na perezida yaho lorenso wo muri angola kuza mu biganiro byo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo no guhosha umwuka mubi hagati y'ibihugu bituranye mu kiganiro cyihariye yahaye ijwi rya amerika minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa repubulika ya demokarasi ya kongo madamu therese kayikwamba yagarutse ku bishobora kuganirwaho temistokle mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru ihura rya perezida w'u rwanda n'uwa kongo ibihugu ubu bidacana uwaka kubera intambara z'umutwe wa mama makumyabiri na gatatu rirakurikira inama za ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi nabo bagiye bakorera i rwanda muri angora ku bwa minisitiri therese kayikwamba abaperezida batatu ni ukuvuga paul kagame w'u rwanda felix tshisekedi wa kongo ndetse na joao lorenzo wa angola nk'umuhuza baraganira ku mushinga w'amasezerano y'amahoro yo guhosha umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi Nos attentes et le travail que les ministres des Affaires étrangères ont abattu pendant les dernières réunions et les dernières rencontres ministérielles étaient justement...
Ibyo twiteze bishingiye ku byo abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bagezeho mu nama ziheruka kubahuza ari byo gutegura umushinga w'amasezerano azofasha mu kuvugurura umubano w'ibihugu bya Kongo n'u Rwanda ingingo y'ingenzi rero ni intambara yo muri Kivu ya ruguru n'ubwihutirwe bwo kurangiza iyi ntambara igice kinini cy'amasezerano aza kuganirwaho no kumurikirwa abakuru b'ibihugu cyerekeranye n'icyo kibazo cy'intambara yo muri kivu ya ruguru n'ubwihutirwe bw'ivanwa ry'ingabo z'u rwanda muri kongo
aha ijwi rya amerika yabajije minisitiri kayikwamba niba mu biganiro byahuje ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga u rwanda rwaremeye ko rufite ingabo muri kongo na cyane ko nyuma y'iyo nama uruhande rw'u rwanda rwumvikanye runyomoza ibyatangajwe na kongo kuri iyi ngingo uyu mukuru wa diporomasi ya kongo yasubije ko ibyo bishingiye ku kudahuriza ku mvugo zakoreshejwe mu nteguro y'amasezerano Le désengagement des forces, je sais que c'est une expression qui n'est pas utilisée par gucyura ingabo ndabizi ko ari imvugo idakoreshwa na leta ya kigali kigali ivuga gukuraho ingamba z'ubwirinzi inyandiko ye iravuga ngo gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u rwanda agakoni gucyura abasirikare b'u rwanda kuri twebwe ukuri kurigaragaza kandi si ukuri kuvugwa na repubulika ya demokarasi ya kongo ni ukuri kwagaragajwe n'impungenge za loni zerekanye ko hari abasirikare ibihumbi bine b'u rwanda ku butaka bwa kongo twe rero tuvuga gucyura ingabo icyo u rwanda rwita gukuraho ingamba z'ubwirinzi ariko mu by'ukuri ibyo bisobanuye gukura ingabo zabo ku butaka bwacu inama ihuza ba perezida Tshisekedi na Kagame kandi igiye kuba mu gihe abategetsi bo ku mpande zombi bagaragaza ko hari byinshi bataremeranyaho ndetse n'ibyo baganira kenshi biba basigara cyicaro nk'ubu nta minsi itanu irashira minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa kongo na ambasaderi w'u rwanda muri loni bateraniye amagambo imbere y'akanama ka loni gashinzwe umutekano impaka zikaba zari zishingiye kuri uko kurenga ku masezerano aba yemeranyijweho mu kiganiro n'ijwi rya amerika minisitiri kayikwamba yongeye gushinja u rwanda kwanga kohereza impuguke zarwo mu itsinda rishinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge mu ntambara ihanganishije uruhande rwa leta ya kongo n'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu Le lundi, quand j'étais au Conseil de sécurité, j'ai attiré.
ku wa mbere ubwo nari imbere y'akanama ka loni gashinzwe umutekano namenyesheje abagize ako kanama ikibazo cy'ukuntu itsinda ryashyizweho ndetse ryatangiye imirimo yaryo kuva ku itariki ya gatanu y'ukwa cumi na kumwe rikaba ririmo inzobere zatanzwe na kongo n'izatanzwe na angola ariko u rwanda rwo rukaba rutarohereza inzobere zarwo hashize iminsi mirongo itatu n'itanu ibyo rero ni inshingano z'akanama ka loni gashinzwe z'umutekano ni inshingano z'umuryango mpuzamahanga ariko ni n'izacu nk'abahuriye muri iki kibazo kotsa igitutu abo bireba bose kugira ngo ibyemeranyijweho byose byubahirizwe nubwo hakiri uku kutemeranya no kutubahiriza ibiba byemeranyijweho minisitiri kayikwamba avuga ko ibintu nyamukuru buri ruhande rusabwa muri iyi mbanzirizamushinga y'amasezerano abakuru b'ibihugu baganiraho kuri iki cyumweru byumvikana kandi bisobanutse ibyo nabyo akavuga ko ari ukurandura umutwe wa fdr ku ruhande rwa kongo no kuvana ingabo zarwo ku butaka bwa kongo ku ruhande rw'u rwanda gusa yemereye ijwi rya amerika ko ibyo bikorwa bitaratangira ku mpande zombi
ikintu cy'ingenzi kigize iyi gahunda ni uko igiye gutangizwa mu buryo buhuriweho n'impande zombi rero kurandura fdr ntibiratangira kimwe n'uko gucyura ingabo z'u rwanda nabyo bitaratangira turacyari mu biganiro biganisha ku bwumvikane bwa politiki buzaba bukubiye mu nyandiko ya nyuma y'amasezerano izasinywa n'abakuru b'ibihugu ari naho tuzinjira mu cyiciro cy'ibikorwa uyu mudiporomate yabwiye ijwi rya amerika ko ku ruhande rw'igihugu cye cyiteguye gukora ibyo gisabwa ari byo kurangiza burundu ikibazo cya fdr yavuze ko u rwanda ruhora rugira urwitwazo mu kuvogera ubusugire bwa kongo nkibutsa ko amakimbirane hagati y'ibi bihugu bituranyi ashingiye ku ntambara z'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu umaze kwigarurira uturere twinshi mu ntara ya kivu ya ruguru kongo ishinja u rwanda gutera inkunga ma makumyabiri na gatatu no kohereza abasirikare kurwana ku ruhande rw'izi nyeshyamba ibyo ariko u rwanda rurabihakana ahubwo rugashinja uyu muturanyi warwo gukorana n'umutwe wa fdr rurwanya ihura rizwi rya ba perezida cisekedi na kagame bavuga kuri iki kibazo ryaherukaga mu kwa cyenda kwa bibiri na makumyabiri n'ibiri iki gihe bari bahujwe na perezida emmanuel macron w'ubufaransa i new york ubwo bombi bari bitabiriye inama y'inteko rusange ya loni kugeza ubu ntibiramenyekana niba kuri iki cyumweru aba bakuru b'ibihugu byombi baza gushyira umukono ku masezerano y'amahoro ibyo nabyo bibaye byaba indunduro yari ihanzwe amaso y'umuhate wa perezida joao lorenzo mu guhuza impande zombi urakoze temistokle mutijima noneho twerekeze mu burundi abwejo ku wa gatandatu perezida evariste ndayishimiye w'uburundi yahuriye mu kiganiro na silivestre ntibantunganya na domisiyeni ndayizeye bigeze kuba abakuru b'iki gihugu nabo insanganyamatsiko y'iki kiganiro rero yari ukuganira ku cyerekezo cy'iterambere uburundi bwihaye inkuru ijwi rya amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo muri icyo gihugu turagezwaho na tirive ndayishimiye ico kiganiro catanguye igihe c'isaha zitatu z'agatondo ku kirimba c'umukuru w'igihugu kiri kiriri mu gisagara ca bujumbura cari kiremeshejwe n'umunyamabanga mukuru wa leta jerome niyonzima camaze amasaha atatu n'iminota mirongo ine n'itanu muri uwo mwanya wose bavuga ku mbona kazoza nk'umugambi uburundi bwihaye wo guteza imbere igihugu perezida evariste ndayishimiye ati gukorana arindi ku kivi ariko abanyononera ku muvuduko turi kumwe mu bikorwa abantu banyononeye ni abantu bitwa abakozi ba leta abitwa indongozi kuko baracatonda bagiye kwicara bavuga ngo ngiye ku kazi ugiye gukora iki ntibagiye ku gikorwa bagiye ku kazi abarero nibo bariko baragora kuri uwo muvuduko dutegereza rero gukora ibishoboka byose icya mbere uruhara rwa twese amahoro none amahoro nayo ndongozi dutegereza kuba dukora neza ihera ryose rivuye mu gihe cy'igihugu riba ihera rigiye gukorera ubwenegihugu silvestre ntibantunganya yatwaye igihugu mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu igihe hari hagandaguwe incungu ya demokarasi melchior ndadaye mu ihirikwa ry'ubutegetsi ryo kuwa mirongo ibiri na rimwe gitugutu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu nawe nyene akongera agategwa na kudeta arashima intambwe igihugu kigezeko ariko akagihaze mu ntwaro ku nyungu za bose karacari kanini mu bintu byo guhindura muri kino gihugu ni uguhindura n'abantu bari muri administration kubahindura imitima n'imitwe je murandaba hajya administration iyo hari ibibazo by'agihugu mukunda kubabona mugabo hariho umuntu ashaka kugurisha parcelle uca ubabona two turiyahura uraje iyo niyo bituma abantu babibakaho n'abantu bo mu nzego z'igihugu sirivupure baje aho umuntu yari yatanze urazuhatera ibiti bacaza kuhubaka umushikiranganji agenda atanze itegeko kuva ubu ntazogira umuntu ashobora kubaka hari yapfuye kuharenga ntubarubaka perezida domisiyano ndayizeye yarongoye uburundi mu gihe c'intwaro ufata kibanza mu myaka y'ibihumbi bibiri inyuma y'amasezerano y'iyarusha yo guhagarika intambara hagati ya leta y'uburundi n'imigwi yayigwanya avuga ko atewe impungenge n'ivyo abona mu bantu bari hejuru y'abandi hamwe n'ibikoregwa aho abarundi bato basaba ijambo hariho abantu bafise umwina w'ibintu n'amahera bene ku buryo ushobora kwibaza ati mbega uyu muntu yibaza yuko azobijana mu kugira intahaga rero barahari koko b'intahaga abo ni bo nyirabayazana b'ingorane zose dufise ngaha bafatiye ku bukene bw'abantu bamwe bamwe gutanga ruswa kuronka amafaranga utavunikiye igihugu kidafise abakozi bakora ngo bongere itunga ry'igihugu ariko bagashaka kurya badakoze afatiye ku nama iheruka guhuza uburundi n'abadandaza bari kumwe n'abanyamitahe bigenga hamwe n'abafasha mu iterambere ry'igihugu kugira ngo bagire ico baterereye kwishigwa mu ngiro ry'imbonakazoza y'uburundi perezida domitien ndayizeye yagize ati abamuka baje ngaha bazanye imitahe yabo ntitugomba kubakiriza ngo nanje mpako tugomba kubanza kubanza kubatunganiriza ku kibazo kibazanye ariko apana guca tuvuga ngo banza umpe ruswa kuko hariho abaza bagasubira inyuma kubera ico kibazo igiturire rwose basabwa imbere y'uko babaha icyo kintu kirahari bambabarire aho bari ivyo bihuriza ko n'uwurongoye uburundi mwa kino gihe evariste ndayishimiye mu mvugo n'agashavu avuga ko amaze kubibona kenshi yahisemo kubyifatira mu minwe asanzwe umega na karanda jewe gahe hari igihe mvuga nti ubwo nta bantu bameze nk'isisi umenga ni isisi zabonye aho igikoko capfuye uwirukanye ziriya usanga izindi zisikuye ngaha ku buryo rero naciye mvuga nti oya ubu rero dutangure tuvyikurikiranire uramaze kumva ko bese hariho abantu bayanka bayanka kubera iki kubera aho bahora banotora basaga twahabonye ibyo birashavuze kubona um- umukuru w'igihugu ari warinda gutonda hose hari hibyariho Naho, hari hari hibyariho bituma umukuru w'igihugu ari wasaza perezida silivesitire ntibantunganya muri coki ya hagati akica urugo karuvamwo naho imbona kazoza ishoboka leta irafise abayisambura bakayinaniza ku bwiwe ni ugukora ikibereye ku neza y'abarundi uretse ko turaraye imbono ndibaza yuko ari no kuraba ibishoboka byoroshe kuri twebwe abarundi mu bintu byihutirwa kugira ngo irya mbona kazoza ishoboke ni ugushira ku murongo abantu bari mu nzego z'igihugu bakamenya ko baje gukorera igihugu bataje kwikorera kuko hariho abazagira bati nagiye ndi mukene sinzogenda ndi umukene ati mbanze nuzuze ati umufuka sinzogenda sinzogenda umwobo tubabaje kugira ngo utunge na bagenzi bawe barabikubwira barewe ugiye mu ifu
perezida ndayizeye ati amahoro ni wo mushinge wa byose niyo mpamvu uwo wese yoyahungabanya ari ukumugwaniriza hamwe nayo uwo baciyumvira gutembagaza ubutegetsi agira ati mfise urubuye norumuhonda mu mutwe asaba indongozi n'abarundi guha agaciro igihugu n'umurundi gusabikanya birakenewe burya kugira abanyagihugu bafise ubukene nibwo bukene bubi nyakuca aho icyo nifuza ni ukuri mu mutima runtu wo gukunda igihugu cyacu tumenye yuko bigomba kuva mu majambo bikaja mu bikorwa nibwo buryo bwonyene bwo kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere uzorabe bene aba bantu bagenda banyonora izi korupsiyo z'ama hirya no hino bituma abanyamahanga batinya kuza kuzana itunga ryabo ngaha ibyo bintu bitapfu bitavuye ntibikunda kuri izo ntambamyi biboneka ko zotuma uburundi budashika ku ihangiro evariste ndayishimiye atanga umwizero agira ati amategeko yakurikizwa hagirizwa bikomeye kuko urireba ugahanwa bakabona bati eh ujya arahawe eh nujya arahawe bagabo birakomeye abantu bur- burya baca basubira kuba abantu kandi nk'ubu ndazi yuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu muzabona ibindi bishasha ubu ubu dushaka yuko ubushikiranganji budasubira kuba ari bwo bushyira mu ngiro bizi muzazabona ibintu bihinduka burya iyi politiki ya decentralization ni politiki nziza cyane kuko ituma haba ukabona ko hariho novuga nti ikimuri hejuru yawe kikuraba muri ico kiganiro nk'uko vyashikirijwe n'uwurongoye uburundi ubutare n'irindi tunga kama uburundi bufise niryo shingiro ry'intango y'uburundi bwifashe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine buteye imbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu yavuze kandi ko gushika mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu uburundi buzoba bumaze gushora hanze amatoni atari make y'ubutare kugira ngo uburundi buhaguruke mu iterambere ry'imbonakazoza mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
amahoro y'imana abe kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za radiyo ijwi rya amerika yumvikanira ku murongo w'ijana kane n'ibice bitatu fm ndizera mumeze neza aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye byo kuri uyu mubumbe dutuye by'umwihariko rero tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa kandi muganigizwa n'umuryango ejo youth echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari jye muri kumva muri studio cyangwa se kuri mikoro ndikaremera patrick mbaye ikaze abana bafite uburenganzira bwabo bwihariye bubarengera mu buzima bwabo bwa buri munsi kugeza bavuye muri iki cyiciro cyo kuba bitwa abana bumwe muri ubwo burenganzira bwabo twavuga nk'uburenganzira bwo kwitabwaho no kurindwa n'ababyeyi nk'uko biri mu ngingo ya cumi n'icyenda y'amasezerano nyafurika ku burenganzira n'imibereho myiza by'umwana icyongeyeho kandi umwana wese afite uburenganzira bwo kwitabwaho no kurindwa n'ababyeyi be kandi aho bishoboka akabana nabo ibitandukanye rero n'ingingo hari abana bisanga barerwa n'umubyeyi umwe gusa kubera amakimbirane ababyeyi be baba baragiranye urugero nko kuba se w'umwana yamwihakana bityo bigatera nyina kutazigera abwira umwana se umubyara umwana bikarangira avukijwe uburenganzira bwo kumenya se ese hakorwa iki kugira ngo amakimbirane ari hagati y'ababyeyi ntabe intandaro yo kuvutsa umwana uburenganzira cyane cyane bwo kurerwa n'ababyeyi bombi bakunzi rero bacu mbere y'uko dukomeza munyemere nakire mugenzi wanjye bazi bagira fredawusi abanze atugezeho bimwe mu bitekerezo mwatanze mu kiganiro ejo cy'ubushize njye ndibuze kugaruka dukomeze n'ikiganiro ejo cya none
tubahaye ikaze bakunze b'ikiganiro ejo tugeze mu mwanya w'ubutumwa mudusangiza ku ngingo zitandukanye tubaganirizaho mu kiganiro ejo munyemerere muri aka kanya mbasangize bimwe mu bitekerezo bamwe muri mwebwe mudahwema kudukurikira mwadusangije ingingo y'ubushize twaganiriyeho yagarukaga ku kuzirikana ururimi rw'amarenga mu burezi mu byiciro byose mu butumwa bwinshi twakiriye reka duhere ku bwa Emmanuel uherereye irurinda kubwe abona ko kugira ngo ururimi rw'amarenga rubashe gusakara ku buryo bifasha by'umwihariko abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ari uko rwashyirwa mu mashuri rukaba rwahera mu mashuri abanza ku buryo umwana wese azamuka afite ubumenyi n'iyo bwaba ari ubw'ibanze kuko biramutse bigenze gutyo byaba bihawe umurongo reka dukomereze ku butumwa bwa nkuru nziza pascal uherereye irongi aragira ati ntibyari bikwiye ko ururimi rw'amarenga ruba rutazwi n'abantu benshi by'umwihariko abarezi yewe numva ikigo kibifite mu nshingano cyategura amahugurwa ku barezi bityo mu gihe ikigo gihuye na kesi yo kuba cyakiriye ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bikamufasha gukurikirana amasomo ye neza kandi nta mbogamizi agize reka dusoreze ku butumwa bwa charles uherereye kicukiro aragira ati niga mu mashuri abanza niganaga n'umwana ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga kandi yarashoboye pe ko yajyaga arusha abana benshi twiganaga amanota gusa byaramugoraga kuko mu barimu bose twari dufite nawe ari uzi ururimi rw'amarenga urumva byamusabaga gufata mu mutwe buri kantu ako ari ko kose ku bwanjye rero mbona bikwiye ko hashyirwamo imbaraga kugira ngo ururimi rw'amarenga rumenywe n'abantu bose kandi nibanajya no gusaba serivisi ntibikarabagore bashaka ababasemurira inshuti rero ndetse namwe bakunze b'ikiganiro ejo mwakoze cyane kubana natwe muri ubu butumwa tubashije gucishamo amaso
nk'uko twatanga ikiganiro tubikomozaho umwana wese afite uburenganzira bwo kugira umuryango avukamo akureramo kandi abyirukiramo umurinda ku buryo bwose ukamugaragariza urukundo kugira ngo yisanzure iri tegeko kandi rikomeza rivuga ko nta mwana ugomba gutandukanywa n'ababyeyi be atabishaka keretse iyo ubutabera bwemeje ku buryo bukurikije amategeko akoreshwa muri urwo rwego ko iryo tandukana rifitiye umwana akamaro nubwo amategeko agaragaza ko umwana afite uburenganzira bwo kumenya no kurerwa n'ababyeyi be bombi hari igihe umwana yisanga cyangwa se yimwa uburenganzira bwo kumenya umwe mu babyeyi be cyane cyane nka papa we cyangwa se se umubyara bityo bikagira ingaruka zinyuranye ku mwana cyane cyane izigendanye n'amarangamutima n'imitekerereze harimo kwigunga kugira ipfunwe kubura uburenganzira bwo kwandikwa mu irangamimerere kuvutswa uburenganzira bwo kurerwa n'ababyeyi be bombi kandi bakiriho inshuti bakunze b'ikiganiro ejo munyemerere twakire mugenzi wanjye ishimwe honore atugezeho inkuru irambuye kuri iyi nsanganyamatsiko turimo turaganiraho nge ndibuze kugaruka mu kanya dukomeze n'ikiganiro
nza kumubwira ko ntwite ambwira ko adatera inda mpindura imirimo Kanzayire Epifani afite imyaka makumyabiri n'ine y'amavuko avuga ko yatewe inda n'umusore wahoraga amwizeza ko bazabana nk'umugabo n'umugore akimukoza ko yasamye umusore yamubwiye ko adatera inda uyu mubyeyi avuga ko yabayeho mu buzima bumugoye ibyatumye afata umwanzuro wo guhisha se umwana babyaranye njyewe icyo nakoze ni kimwe mpindura imirimo njya ahandi hantu kure ntiyongera kumbona ntazi niba narabyaye niba ntarabyaye umwana wanjye kugeza iyi saha ntabwo azi se yarankomerekeje byara mbyara ndi njyenyine ubuzima bukomeye busharira umuryango uranyanga urantererana bitewe n'uko na- nabimishije ikamba nk'ababyeyi nari nzi yuko ari wa muntu uzamfasha akanyitaho bituma numva muzinutswe n'umwe agize imyaka irindwi atangiye kubimbaza ariko mubwira ko papa we ntawe uriho reka se ko atazamenya amakuru avuye we n'abaturanyi nta muntu n'umwe uzi umuntu twabyaranye nyuma yaje gushaka urundi rugo ubwo rero ndumva nta nta mpamvu yo kumumwereka kuko ntacyo amaze mu buzima bwe nta n'icyo yamumariye na kimwe yabayeho kuntera igikomere uyu munsi ntabwo ndi wa muntu wishimye numva abagabo bose bameze nka we ntabwo mva ko ari uburenganzira umwana yavukijwe bwo kumenya ababyeyi be bombi kandi bariho Eh, ndabizi cyane nzi ko ari igikomere kuri we abayeho azi ko nta papa agira azi ko papa we yapfuye narabimuhishe kubw'impamvu z'umutekano wanjye ni igikomere ufite ni n'igikomere ku mwana yego ntabwo utekereza ko umunsi umwe yarakuze ashobora kuzagira iyo nyota yo gushakisha se ntabwo yatekereza kumushaka twabaga mu mujyi wa kigali uyu munsi mbi rusizi Ah, azi ko nta se agira ngiye twaricaye kuko ni umwana umaze gukura ejo bundi aza- azagera mu mu myaka yo kumubaza papa we mu gihe cyo gususha ngo bamubaze ababyeyi n'ibindi Kwa- ku ishuri narabirangije nta kintu azamenya mu buryo bwo kurinda umutekano w'umutima w'umwana wanjye nanjye ubwanjye niyibagije ko uwo muntu akibaho twakundanye imyaka ine wumva nta kwicuza kuri mama Ah, kubera ko twari twakundanye namukundaga ntago nicuza kubera ko iyo nza kuba ndi uwicuza ngo nabikoreraga iki icyo gihe mba narakuyemo inda simbyara uwo mwana ntago rero nagombaga gukora ibyaha birenze kimwe usibye uyu hari n'abandi bagenzi be bafite icyo bavuga kuri iyi ngingo yo guhisha umwana se baretsa ku mpamvu zishobora kubitera burya uko umuntu mubanye n'uko akwitwayeho nibyo bituma nawe umwereka yuko umufitiye icyizere iyo nta bumuntu afite se ubundi waba umwereka umwana ngo bigende bite ubwo nyine aba ari ibyanjye ngomba kubyimenyera hari umuntu nzi nyine umusore yateye umukobwa inda aramubwira ati se nk'ubu ko dukundana uramutse uneye inda byagenda ute ubundi umusore aramubwira ati ngeneye nk'umukobwa inda namubwira ati ukayikuramo nyine umukobwa amaze kumwumva mu mutwe umubyeyi ah- ahitamo kutamubwira ko yamuteye inda ubundi ahitamo kwigwariza ababyeyi b'uwo mukobwa nibo bamwiyandikishije icyakora nubwo bavuga ibi bamwe mu babyeyi bavuga ko atari byiza guhisha umwana se kuko bimugiraho izi ngaruka iyo nyina yamuhishe se iwo yamubyaranye nawe iyo arangije gukura atangira kubaza ku mama papa n'indi ubwo rero nyina agatangira n'ubundi kumubwira ati so nawe unabyaranye nawe ati yaragusize aragenda imigabane yo kumuha nayo umwana nyine arakura akabona abandi bana bari kuvuga ngo papa yaba yabaye n'umusore igihe cyo kugabana cy'imigabane kugira ngo bamuhe ikibanza noneho we iyo yabuze nk'umuntu umuha ikibanza adafite se nabwo rero bimubera imbogamizi agira ipfunwe iyo ambajije ngo mama ngo papa aba hehe ndamubwira nti papa wawe ni uyu kandi ari sekuru hari n'igihe umwana yandeba mu jisho rye akumva atanshaka kuko ndi kumuhisha se kandi se arahari ntabwo namubyaranye na papa abandi bana bagenda bamucomekamo amakuru amakuru ati nyamara weho uri ikirara ntabwo ugira so twebwe dufite ba papare twambara agakweto keza ashobora no gutaha afite umujinya akakwiba umwana ahura n'ihungabana bikaba ngombwa yuko anishora no mu ngeso z'ubusambanyi kubera ko nta mubyeyi ufite umwitaho nkeramugana aniseti umwarimu muri kaminuza y'ubugeni n'ikoranabuhanga ya byumba itabu akaba inzobere mu mibanire ya muntu avuga ko guhisha umwana se babeshwa ko batabaho cyangwa se ibindi ari amakosa cyane cyane nko kuba wenda eh, harabayeho ub- icyasha mu rukundo rwa- hagati y'umubyeyi wamubyaye cyangwa y'umukobwa wamubyaye n'umukunzi nta kintu na kimwe cyakagombye kubamo ntacyo nihe mpamvu se mubona ishobora gutuma koko wa mugore wa mukobwa yahisha umwana se nko kuri ba bakobwa babyaye inda zitateganyijwe impamvu zimwe zishobora kumuturuka wowe ku giti cye uburyo imibonano yavutsemo uwo mwana yakozwe aho yakorewe igihe yakorewe agafata icyemezo cyo guhisha umu- umwana isi kubera wenda gutinya icyasha cyamuzaho kikajya no ku muryango we uburyo bwa kabiri ni uko nka se w'umwana ashobora kumushyiraho ibikangisho cyangwa se akavuga ati ndagufasha mu buryo bwose ariko uramenye ntuzaye bizagenda gutya." bishobora gutuma nabyo akomeza kumuhisha icya gatatu umuryango w'umukobwa kubona ku- kumenya n'uwo se w'umwana ugategeka umukobwa wawe kutazamuvuga cyangwa se avuka mu muryango wawe babona yuko utari ku rwego rwabo bityo bakaba bamuza bati uramenye ntuzabwire umwana wawe yuko yabyawe na runaka ese uretse ibyo byiciro mutubwiye ah, bishobora gutuma cyangwa se bitanga impamvu umubyeyi cyangwa umukobwa ashobora guhisha se umwana mubona bigira ngaruka ki ingaruka zabyo z- mbere na mbere ku bana bwa burenganzira yabuze uburenganzira ku mubyeyi kuko umwana wese afite uburenganzira ku mubyeyi bwa burenganzira ku izina rye hari ubwo nyine bamuha izina ukabona ni izina ri- ry'irigenurano ririmo ibintu ibintu bita- bitari kwifuriza n- neza umwana afite uburenganzira bwo kwiga ariko urimo kumva yuko eh, umwana wiga ufite umubyeyi ufite ababyeyi babiri n'uwiga afite umubyeyi urimo kumva ko uburenganzira bwabo ntabwo ari bumwe ariko hari n'izindi ngaruka ku mibereho ye cyangwa se ku mitekerereze agira ikintu cyo kwigunga pe kuko uh, abandi bana ajya hano abandi bana barimo gukina ati papa runaka papa runaka we yabaza papa we bakamubwira bati "Uh, hari n'ubwo ababyeyi bamubwira ngo wacyana werekera aho ngaho ibiki byose uri kumva ko aya magambo akamutera kwigunga bishobora kumutera guhura n'ipfunwe atangira kujya yivumbura no ku babyeyi be kubura uburere kuko nimba arimo kurerwa n'umubyeyi umwe urimo- abandi bana bafite ba se bagomba kubaho akabona babaguriye agakweto babaguriye iki wakumva yuko atangiye kwanga ubuzima impuguke mu mibanire ya muntu ni izihe nama mutanga icyakorwa mbere na mbere ni uku kwigisha guhozaho mu kwigisha cyangwa muri bya bihe byo gupimisha n'ibiki byose kuko ntekereza ko bariya babaza abaganga ba- bize ibintu byo gufasha abantu ba- bafite ihungabana bafite iki bagatangira kujya babakorera iby'ubujyanama byo kubatega amatwi kugira gute noneho batangira kubona yuko icyo kintu kiriho bagatangira kubateguza izo ngaruka zizabaho umubyeyi noneho we akaba yajya no kubyara deja iyo yaramaze gu- kuvamo icyo kintu cyo kuzahisha umwana u- umubyeyi we w- w'umugabo inshuti muduteze amatwi mu masegonda make turaba tugeze ku isaa kumi n'ebyiri umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru mwakoze rero kubana natwe kuri mikoro